iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda uno munsi ni kuwa gatatu itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio indwi muri kumwe na oriyane tangishaka na frederic nkurikije ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga amafyigo ni igihimba gihambaye cyane mu mubiri w'umuntu kirayungurura kigasukura amaraso icyo gihimba gitaye ubushobozi umutima urashobora guhagarara ni mu kiganiro muri isanze muri isanga mu kanya kari imbere ariko mbere yaho reka mugenzi wacu frederic nkundikije atubwire incamake y'amakuru avugwa ku burundi urakoze oriyane mwiriwe neza nshuti mwese muterabanye n'iradiyo ijwi ry'amerika incamake y'amakuru avugwa mu rundi muri iki gihe dutanguriye ku nkuru yerekeye ibiganiro byabaye hagati y'umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hamwe n'abakuru b'imigambwe mu burundi turi kumwe na mugenzi wacu evariste nziko banyanka yakurikiranye iyi nkuru evariste imigambwe yagiye muri ibyo biganiro ni
imigambwe yagiye muri ibyo biganiro ni imigambwe yemewe n'amategeko hano mu burundi keretse umugambwe sabanya furude urongowe na leonce ngendakumana hamwe n'umugambwe iprona ishami rirongowe na karori nditirije ariko abari mu mugwi w'igihugu ujejwe amatora ujejwe nako ibiganiro mu gihugu hagati bamenyesha ko bari babarungikiye ubutumire abo bakuru b'imigambwe batitavye ivyo biganiro hari ico bashikirije
abakuru b'imigambwe batitabira ibiganiro kuri ubu ntiturabaronka ariko mu minsi iheze bararahiye bararahiye bararengwa ko batizigirira bitaba ibiganiro na bimwe bitunganywa mu gihugu hagati bo bakavuga ko bazitaba ibiganiro bizobera hanze y'igihugu abitavye ivyo biganiro basabwa iki
abitabye ivyo biganiro basabwa gushikiriza inyishu ku ngorane zihanze igihugu kuva cikukira ni ukuvuga gutanga icyo no kwita solution ingene uburundi bwova muri izi ngorane bagatanga ivyiyumviro vyotuma uburundi buva mu ngorane busanganywe muri kino gihe abo bakuru b'imigambwe bitavye ivyo biganiro barimwo imigambwe imwe imwe itavuga rumwe na leta bavuga iki ku biganiro bizohuza abarundi bose murazi ko leta ivuga ko izoganira na bose kiretse abagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi canke mu mu kuturumbanya umutekano mu Burundi abo bakuru b'imigambwe yavuye iki
kuri icyo kijyanye n'ibiganiro byohuza leta n'abanyepolitike bahungiye hanze na cyane cyane abagerageza gutegamaza ubutegetsi abagerageza gufata ibigwanisho ni abakuru b'imigambwe babiri umwe arongora urunani rw'abigenga mizero y'abarundi agatorwasa hamwe na augustin nzoji bwami arongora umugambwe usanga upaderi uwo wa nyuma avuga yuko abagirizwa guhirika ubutegetsi n'abafashe ibigwanisho batuza muri ibyo biganiro umuganga usanga upaderi utembera ko baza mu biganiro mu gihe hagati ngo we avuga yuko abo ari bo noneho bo kuganira na leta y'u Burundi bakabazwa igituma barafashe ibigwanisho bakabazwa igituma barashatse guhirika ubutegetsi evariste urakoze tugusabe ubandanye udutorokaniriza iyo nkuru turagutera akamu mu biganiro byacu biri imbere iyi ni inkuru iriko iravugwa mu Burundi muri iki gihe ni inkuru ivuga ko ibiro bijejwe gutoza amatagisi mu Burundi bimaze gutoza amafaranga angana na miliyardi ijana na mirongo ine n'icenda n'ibice indwi kuva uyu mwaka utanguye turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yakurikiranye inkuru ico gitiri c'ayo mafaranga amaze gutozwa muri amezi atatu n'igice muri mwaka gisigura iki Eloge
ego fredi igisigiriye ku bw'umu komiseri mukuru watwara ikigo bel kijeje kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta avuga ko gishimishije ku bw'iyo kuko ngo bari bihaye ihangiro ry'imiliyaridi ijana na mirongo itanu n'imwe ku bw'iyo ngo iki gitigiri kirashimishije ariko naho ntabwo akagaruka avuga ati naho igitigiri gishimishije aya mafaranga ni make ugereranije n'ayari yinjijwe muri iki kiringo nyine mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuko iki kigo cyari cyinjije imiliyaridi ijana na mirongo itandatu na zitandatu n'ibikindwi ku bwa domisiyende yo ku bwa urera twari ikigobere agira ati ibi byatumwe n'ibihe by'umutekano muke hamwe n'izindi njyana za politike biri mu burundi ariko agatanga umwizero ko aya mezi yandi asigaye ibindi bice bibiri by'umwaka yizeye ko ikigarongoye kizotorokanya amatagisi menshi kurusha n'amakori kikinjiza amahera menshi mu kigega cya leta na rya ikigobere giherutse urakoze eloge gutuma ko abakozi bashasha tugusabe eloge nawe yiwe ubandanye udutohoreza iyo nkuru uh, mu kanya turagutera akamo urakoze cyane rwose
mwese mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatatu tubashikiriza ibiganiro byerekeye amagara y'abantu uno munsi tugiye kuganira ku mafyigo y'umuntu amafyigo ni igihimba gihambaye cyane mu mubiri w'umuntu kuko kirayungurura kigasukura amaraso icyo gihimba gitaye ubushobozi bwose umutima urashobora guhagarara ibitaro rwa karede mu kamenge bujumbura mu burundi hasigaye hakoresha ubuhinga bwa none bita diyalize mu kuvura amafyigo tugiye kuganira hanini ku buryo ubwo buhinga bushasha kuri ibyo bitaro bukoreshwa kaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki gihimba c'umubiri no ku buryo kivugwa turi kumwe na muganga joseph nyandwi akorera ku bitaro wa kaled akaba agiye kudusobanurira ivyerekeye ubwo buhinga bushasha nk'uko bisanzwe rero mutwandikire ubutumwa bugufi kuri whatsapp yacu tubashire ku rutonde rw'abipfuza guterera no kubaza ibibazo mu kiganiro c'uno munsi nimero yacu ya whatsapp ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe reka twakire umutumire wacu ni joseph nyandwi mwiriwe neza muganga joseph nyandwi kaze neza mu kiganiro murisanga
mwiriwe Eh, muraho murakomeye
yego turakomeye Eh, murakoze gufata aka kanya ko kuganira natwe muganga mwotubwira muri make uko amafyigo akora mu mubiri w'umuntu agwara ati iyo- agwara iyo bigenze gute amafyigo
E, ifyigo ni igihimba cy'umubiri w'umuntu E, akazi kacyo cya mbere e, ni akazi ko kuyungurura amaraso e, kugira ngo imicafu iri mu maraso ivemo hanyuma ikindi gikorwa cy'amasigo e, ni ukumenya e, u- amazi akenewe mu mubiri akaguma mu mubiri ni ukuvuga yuko ni igihimba eh, gituma amazi y'umurengera mu mubiri eh, asohoka agasohokana n'iyo micafu hanyuma eh, isigo kandi eh, ni igihimba gifise mm, eh, gituma eh, ivyunyunyu eh, vyo mu mubiri biba ku rugero rukwiye eh, nk'ibi biri nk'umurengera bigashobora gusohokana n'umukoyo hanyuma ifyigo ni igihimba gituma umurindi w'amaraso eh, uguma ku rugero rwiza hanyuma ifyigo kandi eh, riratuma hariho eh, ibintu byitwa ama hormone eh, iryo fyigo rikora ayo ma hormone agatuma urugero rw'amaraso eh, mu mubiri eh, ruba eh, ku rugero rwiza hanyuma handi naho ifyigo eh, ni igihimba gituma eh, icyunyunyu cya calcium eh, kiba ku rugero eh, rwiza mu mubiri
murakoze cyane rwose muganga nyandwi kuri facebook abanywanyi bacu twabamenyesheje yuko tugiye kuganira ku mafyigo kuri eh, umunywanyi wacu yitwa jean ndayizeye kuri facebook ari hano muri leta zunze ubumwe za amerika yipfuza kumenya ibimenyetso vy- vy'igihe amafyigo aba adakora neza mu mubiri Ah, yongera abaza ati "I- amafyigo aravugwa agakira
Eh, hariho eh, indwara nini zibiri eh, z'amasigo abantu basanzwe bazi Eh, hariho indwara aho amasigo aba yataye ubushobozi mu mwanya mutoyi eh, bwo gukora ibyo navuze ko akora na cyane cyane kuyungurura amaraso Eh, mugabo umuntu avuwe neza ubwo bushobozi amasigo agashobora kuburonka Eh, ico gihe rero biba byavanye n'uko umuntu aba yataye amazi menshi hanyuma yindi ndwara ni uko eh, amasigo aba yataye ubushobozi bwo gukora mugabo muri icyo gihe eh, ubwo bushobozi amasigo ntaba agishobora kuburonka naho umuntu yovugwa gute eh, kuko hari ibihimba bye- by'amasigo biba byononekaye mu bimenyetso rero eh, mu bisanzwe kuri iyo ndwara ya mbere umuntu afatira ku cyatumye eh, umuntu agira iyo ngorane y'amasigo kuko ikimenyetso cya mbere gishika ni uko umukoyo eh, usohoka ari mukeyi cyane ni ukuvuga yuko nko karorero eh, mu masaha mirongo ibiri n'ane usanga umuntu ya- afise umukoyo utarenga amasantiritiro cumi cyangwa amajana atanu aho rero umuntu acaraba icyabitumye hariho ibipimo umuntu acagira mu maraso eh, za irekreatinine bishobora kwerekana yuko amasigo yiwe eh, yononekaye ahandi naho agashobora kuvyimba umubiri canke agatangura kuyogwa muga muri icyo gihe ki- iyo ngwara yindi ya kabiri eh, y'amasiga aho yatewe ubushobozi butakiburonka bita mu gifaransa insuffisance renale chronique eh, aho ni ingwara iba yaratangiye kuva kera nta kimenyetso na kimwe umuntu yumva aba akomeye cyo kimwe n'abandi akayigendana iyo ndwara y'amasiga imyaka n'imyaka mugabo mu gihe iyo ndwara yaganguye igeze ku rugero rwo hejuru cyane umuntu arashobora kumva atanguye eh, kubyimba eh, kudahwa kutagira akayabagu akonda eh, agakama amaraso akiyagaza ku mubiri eh, ntasinzire hanyuma birashobora gushika eh, nuko ashobora no guta ubwenge eh, kubera imicafu iba yabaye myinshi mu maraso ikajya mu bwonko akamera nk'uwataye ubwenge Eh, ahandi naho eh, umurindi w'amaraso ukaduga bijya byita tension hypertension ikaduga eh, canke agashobora no kuvunika amagufa gutya ariko aratambuka igufa rikavunika eh, kubera yuko calcium iba yabaye nkeyi mu magufa
none mwihweje mubona indwara z'amafyigo zikarira nka bande ku ku bigereranyije n'imyaka cyane cyane zikarira bande
Eh, mu bisanzwe eh, nko ngaha ku bitaro rw'akarere Eh, ibyo maze kubona eh, naho ndi muganga avura abantu bakuze indwara z'amasigo n'abana zirabafata mugabo eh, ahanini eh, ni abantu bakuze kuko umwana agwaye indwara y'amasigo usanga akenshi ari ingwana- indwara yavukanye ko iba yatumwe eh, n'ibintu n'ibihimba by'umubiri yavukanye bitameze neza eh, bijyanye n'amasigo canke eh, ugasanga ni ingwara nyene ifatira mu masigo aba yaravukanye nk'abana eh, bakiri bato hariho ingwara yitwa syndrome nephrotique ni ukuvuga yuko umwana avyimba mu mukoyo hagasohoka ibintu vyitwa amaproteine vyinshi ivyo rero abana benshi birakunda kubafata ngaha hanyuma hariho n'ingwara yantuze ya insuffisance renale iriba ya ngwara amasigo ata ubushobozi bwo gukora umwanya mutoyi Eh, nk'abana barwaye malariya barashobora kwigwara mugabo ni gake canke abana bakamya amaraso canke umwana eh, yaguye umwumwa kubera ugucibwamwo canke kubera ukudahwa hanyuma ku bantu bakuze naho yaba ku bagore gitsina gore canke gabo eh, bose baragwara izo ngwara ngaha kuva ku miyabaga gushika ku bantu bakuze cyane kuko eh, icambere kiyitera ngaha mu byigwa twakoze eh, icambere gitera iyo ndwara y'amasigo insuffisance renale chronique hariho diabete hariho eh, hypertension indwara y'umuvuduko w'umurindi w'amaraso hanyuma hakaba hariho n'ama-infection eh, ni ukuvuga indwara zijyanye n'amamikrobe eh, nka amamikrobe y'umugera wa sida canke ama- umukrobe wa malariya canke n'ayandi mamikrobe hanyuma eh, hariho ku bantu b'abagabo eh, indwara ya prostate iyo prostate yazinze umukoyo ntubugisohoka bikaca bituma amasigo yononekara hanyuma hariho ikindi naco twabonye gitera iyo ndwara ni imiti abantu bafata hariho imiti y'ububabare eh, abantu bafata umwanya muniniya eh, bita mu gifaransa anti-inflammatoire non stéroïdien iyo miti ikonona amasigo umuntu akazoza amasigo yiwe yarononekaye Mm, none umuntu Hanyuma- afashe iyo miti uvuze anti inflammatory ko tuzi ko abantu benshi bayafata bayifata cyane iyo bafite ububabare hariho hose mu mubiri U- u- uba wafashe nk'ingana gute kugira ngo amafyigo yononekare
Eh, ni ukuvuga yuko eh, kugira amasigo yononekare ashobora kononekara bivanye ku mwanya muremure wafashe iyo miti naho bariko urafata dozeyo kuko mu bisanzwe iyo miti eh, ntushobora kuyifata hejuru y'iminsi indwi ahandi naho amasigo ashobora kononekara kubera yuko wafashe doze niniya y'uwo muti kuko ni imiti ino umuntu ashobora kugura atarinze kuja kwa muganga ngo muganga awumwandikire ugasanga umuntu kubera naka yafashe ujya muti wamugiriye akamaro nawe nyine aciye awufata mugabo ntamenye n'ukungene awufata n'iminsi ategerezwa kuwufata ivyo rero ni ibintu bikunda gushika
muganga mu- mu- mu minsi yahera nk'uko twabivuze mu ntango ah, haciye iminsi mike mutanguye ubuhinga bushasha mm, mm, bwo bwo gukoresha ah, mukoresha kugira ngo muvure amafyigo ubwo buhinga ah, mu gifaransa bita dialyse ngo dusigura muri make ubwo buhinga ubwo ari bwo n'ukuntu muvura abantu ah, mbere yuko twakira ibindi bibazo by'abanywanyi biragijwe rya amerika
Eh, niko ngaha ku bitaro bya rwakarede haraciye hafi amezi abiri eh, hatanguye eh, imite ya dialize mugabo twebwe eh, dialize dukora ni hemodialize kubera hariho dialize peritoneale yo ikoreshwa amazi bagashyira aka- akaringoti mu nda kakagumayo hanyuma eh, hariho uruhu rwo mu nda ariko ruca rukora igikorwa cy'ifyigo mugabo twebwe rero ni amaraso eh, ducisha mu cyuma hariho icyuma cyitwa mashine demodialize eh, niho dufatira ibipimo dushaka ku murwayi kuko ni nka kujya wandikira umuti umurwayi umurwayi rero ageze kuja kuri dialize ndamwandikira ibyo bategerezwa ku muntu ni ukuvuga amazi ategerezwa guta ibyunyunyu ategerezwa kuronka n'amasaha ategerezwa kumara eh, turiko tumugira dialize hanyuma iyo mashini iriko agace gakora igikorwa cy'isigo ako kantu tukita diyarizeri ni ukuvuga yuko amaraso ava mu muntu agaca muri ako gace hanyuma hariho amazi yitwa diyariza aba yarakorewe icyo gikorwa agahushanya n'amazi muri ako gace ni ukuvuga yuko imicafu iri mu maraso ikijya muri ayo mazi yitwa diyariza hanyuma ayo mazi ya diyariza naho harimo ibyunyunyu umurwayi yaba abuze bikaca bijya muri ya maraso amaraso rero agasubira mu murwayi hanyuma ya diyariza nayo irimo imicafu tukaca ikaca igenda tukayita ibyo rero eh, iyo diyariza ikamara eh, mu ntango umurwayi igitangurana amasaha atatu kuri diyarize ya kabiri ni amasaha atatu n'igice hanyuma kuri diyarize ya gatatu n'izikurikira hacaba amasaha ane ngaho icyo nubwira abatwumviza nuko ngaha kuri eh, rwakarede twatanguye iyo diyarize ku bantu bafite insuffisance renale aigu ni ukuvuga bataye ubushobozi mu mwanya mutoyi bw'uko amafyigo akora kubera yuko abo bantu eh, baba bakeneye amadiyarize make bakaca bakira kubera abantu barwaye amafyigo ni benshi bakeneye diyarize ubuzima bwabo bwose ibyo rero tubigiriye rimwe byo tugorana ukuvuga yuko tuza turagenda buhoro buhoro n'abo bandi bazoshikirwa Mm, ariko nko ku kibazo ca Jean Ndayize ni ukuvuga ko nk'uko bivuze ubonye bayagiriwe iyo dialize ya mbere agakira abakize burundu canke biba bigenze gute
muri abo bantu bataye ubushobozi mu mwanya mutoyi barakira ibipimo tugapima tukabona yuko amasigo yiwe asubiye gukora neza mugabo umenye yuko isigo riba ryababaye I- naho muri uwo mwanya riba ariko rikora neza umurwayi tuguma tumukurikirana kuko hariho ivyigwa vyakoze vyerekanye yuko ku mezi icenda abo barwayi bose boba barakize kubera diyarize nk'abashika mirongo itatu ku ijana bashobora kugira izindi ngorane z'amafiko ni ukuvuga yuko burya bushobozi bwo kuyungurura amaraso ifyigo riba ryaburonse mugabo haba hasigaye udukomere ni ukuvuga nka kujya kw'inkovu izo nkovu rero tuguma dukurikirana kugira ngo nihaboneka iyindi ngorane ku mezi atandatu cyangwa atatu cyangwa icyenda tube twazibonye hanyuma umurwayi tumukurikirane ni ukuvuga naho aba yakize eh, abasigaye ibintu byotuma ariko ashobora kurwara numva ni abantu mirongo itatu ku ijana bashobora kurwara murakoze cyane rwose muganga kuri ivyo izo nsobanuro muduhaye reka two- tuje ku murongo wa telefone twakire ibibazo vy'abanywanyi duhere kuri Dieudonné Dieudonné muratwumva
ndabumva kujya ujya mbere Eh, mwiriwe neza Dieudonné ikibazo canke iciyumviro
Eh, nam- ndamukiza muganga Eh, muganga arakumva
Eh, nagira mbaze muganga Mm.
Yu- baravuga yuko ngo indwara y'amasigo ngo umuntu ngo anywe amazi menshi ngo adashobora kuyigwara byoba ari byo ikindi nacyo Mhm.
batubwiye ko ari umugambi wa diyarize ukaba watanguriye kuri rwakarede halo Ego tura- turi kumwe
Eh, hari ukuntu baba bafite umugambi w'uku- w'uko uzokwiza uwo mugambi mu mahopitale yo hagati mu gihugu kuko turabye urugendo rurerure gushyika i bujumbura Mm.
ibibazo byanjye bya leta urakoze cyane Dieudonné reka twakire na Aimable Aimable turi kumwe ku murongo
ndabamutije mwiriwe neza Aimable
Eh, turashima ngo ntisanga kuri radiyo ry'amerika ego
bwatura minsi se Mhm.
najya ndamukije muganga mbere na mbere ya byose ego arakumva
nagenda abaje kandi ubundi abantu barwaye indwara y'amavyigo bumva bari ku rugero rungana gute kuyijyana canke iyo ndwara y'amavyigo n'umwana akivuka cyangwa umwana mutoyi ayivukana canke ivuko ivuko nyene icyo kibazo cya kabiri muganga yari yas- yari yabaye nk'uwicishura avuga ko abana bashobora kukivu- kuyivukana ariko turaza kumuha akanya Mhm.
kwavuga ngo unywe amazi menshi ibintu bigwara none unywa amazi yangana gute kugira ngo nzigware ibibazo vyari vyaribwe murakoze urakoze cyane aimable reka twakire n'uwitwa rugombo rugombo turi kumwe
nabankuwihaja bankuwiha jean
ego me mu rugombo Eh.
quartier sociale kuri commune rugombo ni home urakoze cyane urakoze cyane ikibazo cyangwa icyiyumviro muradutunga kuri icyo kuri ako gakosa
agakosa ikiganiro sina nacumvirije neza na nabasabye ko moza munterefona nka gico nshikirije mu ijwi rya amerika nkaba umunywanyi Eh, uri umunywanyi kuri facebook
O, kuri telefone Mm. turiko turaganira ku Eh.
kibazo turiko turaganira ku gihimba cyo mu mubiri c- amafigo n'ukuntu kivugwa hari ikibazo wowe ufitiye muganga Yego.
Mm.
Eh, mu- urumva ku kibazo kijanye n'amasigo ivyo Mm.
nobabaza nkabaza uwo mutumire Mhm.
Eh, nuko hariho umuntu kenshi ngaha mu rugombo benshi barayigwaye abandi muganga tu ababaza ngo ni ukunywa amazi menshi none iyo ngwara y'amasiga iterwa n'iki biva kubivugira tuyirinde Mm. Murako- Eh, nico nobaza murakoze cyane jean reka duhe umwanya Eh.
muganga yishyura ibibazo byanyu duhereye kuri diodone muganga nyandwi diodone yabajije nk'ikibazo na aimable nyabanyene abajije avuga ati ko baba- ba- bahanurwa kunywa amazi menshi bakababwira ko iyo unywa amazi menshi utagira ibibazo by'amafigo ivyo vyoba ari vyo hama yabajije icya kabiri ati diyalize mubona ari umugambi ugiye gukwiragira mu gihugu cyose canke ah, ni mu- ni mu kamenge gusa muri aka kanya
ego oriyani urakoze Eh, mbereye kuri icyo kibazo cya diyodoni na emabure cyerekeye amazi Eh, niko abantu uh, kenshi eh, twebwe tuvura turababwira tuti ni munywa amazi menshi mugabo ntitubabwire urugero ibyo rero umugore mubariye kunywa amazi menshi ashobora kunywa amaritiro abiri atatu ane n'atanu arashobora kuyanwa mugabo rero hajya ugiye kuraba umubiri ukeneye amazi angana gute iyo umuntu atarwaye amasigo umubiri nko muri ibi bihugu byacu bishushe umubiri ukeneye hagati y'ilitiro rimwe n'igice n'amalitiro abiri ku munsi ikibazo kiza umuntu ayanwa gute kuko hari abashaka kuyanywera rimwe mu gitondo cyangwa ku mugoroba ni ukuvuga yuko ni amazi ug'umunwa kuva ubyutse gushika uje kuryama si ukuvuga yuko yose uyanywera rimwe mu gitondo cyangwa ku mugoroba hanyuma ikindi ati none aya mazi umuntu anyoye amazi menshi ntagwara amazi menshi aragwaza ni nk'uko kutanwa amazi bigwaza amasigo kuko mpejeje kubabwira urugero rw'amazi umubiri uba ukeneye iyo umuntu yagize im- umwimenyenyere umwitozo arashobora kunywa amazi arengeye kubera aba yayataye mugabo rero eh, ifigo rifise ubushobozi bwo kuyungurura neza amazi angana amaritiro atatu umuntu yanyoye iyo birenze amaritiro atatu ifigo rirashobora kononekara ni ukuvuga yuko eh, iyo amazi yanyowe umuntu yanyoye amazi menshi ifigo ritegerezwa ayo mazi kuyasohora arenze ko mu kuyasohora rero ritegerezwa gukora cyane kandi hariho n'utundi duce tw'umubiri dutegerezwa gukora eh, two mu bwonko ni ukuvuga uduce eh, dutuma amafigo acakora cyane kugira asohore amazi gose mu gihe rero yakoze cyane araruha arushe ukaca usanga unyoye ya mazi ni nka kujya kwitwiyo aciye mu masigo yirukanga ukaguma ujya ku mwanda mutoya ugasohora ya mazi wanyoye muga urasohora n'ayandi mazi wari usanzwe ufise mu mubiri ukaca utangura kunyoterwa ni ukuvuga yuko uca u- uza uranywa amazi menshi ugenda kenshi kubera uguma unyoterwa ni indwara yitwa potomani mugabo rero iyo iyo ni indwara imwe ishobora gutorwa n'abantu banywa amazi menshi iyindi ndwara ni uko hariho indwara yitwa diyabete neforogenike ni ukuvuga yuko uko kunywa amazi hariho uduce tw- tw'amasigo twononekara ugasanga ushoboye kurwara n'iyo ndwara iyo ndwara nayo nyene ikimenyekanisha ni igiki ni ukunyoterwa cyane kunywa amazi cyane nk'ujya guha diyabete hanyuma ukagenda ku mwanda mutoya kenshi murumva rero ibyo o eh, ni inkurikizi mbi zo kunywa amazi menshi ahantu ukebura nk'abantu ba- ba- bavura iyo babwiye ati we wa muntu utegerezwa kunywa amazi angana gutya utegerezwa kunywa amazi nibabe bashyira ko urugero hanyuma ku muntu arwaye amafigo naho nyine ariho urugero ategerezwa kunywa nk'akarorero umuntu amasigo yiwe akora munsi y'ibice cumi na bitanu ku ijana uwo muntu mu bisanzwe ntashobora kurenza ku munsi igice cy'iritiro kuko anyoye menshi ntayasohora aca atangura kubyimba umuntu amasigo yiwe akora hagati ya cumi na bitanu na mirongo eh, itandatu ku ijana arashobora kunywa iritiro ku munsi umuntu amasigo yiwe akora ibice birenga mirongo itandatu ku ijana amasigo yiwe ah, bambe arashobora kunywa amazi angana iritiro n'igice ku munsi kuko anyoye menshi ubwo nyine aca atangura kubyimba kubera ntayasohora hanyuma kuri iki kibazo cy'uko cya emabure yavuze ati cya donati none iyo diyarize ko iri mu kamenge hari umugambi w'uko yokwira mu gihugu cyose nibyo kubera eh, ugiye kubiraba ngaha mu burundi eh, nk'abaganga ni ukwita abasipesiyalisite nka bose bari ngaha i bujumbura ugasanga rero uwo mugambi watanguriye ngaha mu bwabo jewe kubera mvura abo bagwayi ndafite ingorane nyinshi cyane ku mugwayi ajya kuri diyarize ava ruguru atava ngaha i bujumbura dufate nk'umugwayi ava mu cankuzo ategerezwa kuza muri diyarize gatatu mu ndwi canke kabiri kuva mu cankuzo akazino akagira diyarize akaduga akamara umunsi muhira ruguru hanyuma akamanuka murumva ko bidashoboka ibyo o- iyo ni ingorane ikomeye nicyo gituma rero nk'ubu hariho umugambi wo gushyira diyarize kuri hopitali nshasha y'ikaruzi uwo mugambi uriko urakogwa kuko niwajyayo n'ukuri uzofasha abantu benshi bo muri kajya karere boba barwaye amasigo baba bakeneye diyarize mugabo eh, uwo mugambi uzotangura Iyo.
ryari
umugambi waratanguye kuko ari ibyuma bamaze gushyiraho igi- ubu igisigaye ni ukwigisha ukwigisha abashobora kubikora kugira diyarize nicyo gisigaye ahanini hanyuma no kugwiza amamashini yo kugira diyarize kubera imashini hari n'imwe yego mbere yuko tujya ku kibazo cy'ukurikira jean mu rugombo cyerekeye ah, impa- i- igitera iyo ngwa indwara z'amafyigo cyane cyane mwavuze ku byerekeye amazi menshi umuntu aba yanyoye ashobora kuba ikibazo tubarije ikibazo abakenyezi bibungenze bahanurwa kunywa amazi menshi bo bo mwobahanura iki urugero rw'amazi baba bategerezwa kutarenza cyangwa ku- ku- kuronka mu mubiri coba- woba ari urugero rungana gute
nje ngaruka hahandi nyene iyo umuntu amasigo yiwe akora neza yaba yibungenze yaba atibungenze ategerezwa kunywa amazi umubiri ukeneye ni ukuvuga hagati y'iritiro rimwe n'igice n'amaritiro abiri mugabo iyo umuntu yataye amazi yashushe cyane hashushe cyane yagize umwitozo arashobora kunywa amazi arengeye ashika ku maritiro atatu cyangwa ane kubera aba yayataye n'umugore yibungenze ni uko kuko nta kintu cyosigura yuko kubera yibungenze ari hategetswe kunywa amazi menshi yego ndakeka mwasiguye ikibazo cya jean ku bijyanye ni- n'impamvu amafigo agwara yavuze ati biterwa n'iki ko mu rugombo abantu bagwara cyane hoba hari ikintu mwoba muzi gi- gitera izo ndwara mu ntara ya rugombo eh, mwo twoba tutazi canke muri iyo ntara coba gituma abantu bagwara amafigo cyane
mu ntara ya rugombo eh, hariho ikigo cyagizweho cyerekeye diyabete cyarerekanye yuko abantu benshi bo mu rugombo barwaye diyabete ibice ntabyo mfise mugabo ni nka hafi cumi na batanu ku ijana nababariye yuko mu bintu bitera ubwa mbere ngaha mu burundi iyo ndwara ya diyabete no mu mihingo myinshi yo ku isi diyabete iri mu ndwara za mbere icyo ni icya mbere cyoba kibituma hanyuma icya kabiri rugombo iri mu kiyaya cy'imbo ni n'ahantu hari indwara ya malariya nyinshi malariya rero iri mu bituma abantu barwara amasigo iyo rero malariya yononye amasigo umugore ntibamuvure neza ayo masigo arwaye ntakire iyo niyo nyendamuvano y'uko aca arwara ya ndwara y'amasigo idakira
murakoze cyane reka twakire n'abandi banywanyi ku murongo duhere kuri bucumi bucumi turi kumwe
yego turi kumwe mwiriwe bucumiye ikibazo cyangwa icyiyumviro ufitiye muganga
iki- ikibazo Na- eh, ndamukiriza umutumire nagomba mbaze haragera igihe iyo umuntu agiye kwihagarika ni ukuvuga ku mwanda mutoyi haragera igihe asohora umwanda mutoyi usa n'ibara rya jone n'ikindi gihe asohora umwanda mutoyi ugasanga ufise ibara ryera nkashaka kubaza biba byavuye kuki ikindi kibazo ikindi kibazo nari mfise umuntu yokora iki kugira ngo yirinde iyo ndwara y'amasigo cyane yomenya gute ko arwaye indwara y'amasigo n'ibihe bimenyetso murakoze murakoze bucumi twakire na olivier olivier turi kumwe halo olivier ego olivier duzi ijwi ikibazo cyangwa icyiyumviro
ego murakoze cyane kandi ndashimira iradiyo ijwi rya amerika ryadufashije kuza turamenye ibintu biri kuhabera mu burundi cyangwa by'indwara naho abamenya abugaye amaradiyo yo mu burundi bo ibibazo byanjye byari bibiri ndabise umugenzi yari arwaye diyabete arateba ashyika kuri ku mafyigo no baca ba- nca ndamujyana muri diyalize hama rero eh, baramugirira diyalize kugeza mu dogiteri yari umuzungu wo muri kiba arambwira ngo sino umwanya kandi ngo nsubire nda- ku- kumuvuza ubu nkaba ndamubise mu mu- mu nzu nkaba ndashaka kubaza umu- umutumirwa umutumire mwatumiye icyo nokora muri uwo mwanya kuko urumva ari mu nzu ayo mazi arayakoresha eh, kurya nyine mwabivuze kurya nyine ujya ya- yabivuze ujya w'iriti rimwe n'inusu icyo nokora kugira ngo
Ufashe agaruze umurwayi.
ubwenge ko buri ko buragenda butakara murakoze cyane olivier Eh, reka duhe n'umwanya yosefu yosefu turi kumwe ku murongo
cyane rwose Eh, mwiriwe yosefu shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
jewe icyo nagomba kumubaza Mhm.
nashaka kumubaza mbega none ubwo buvuzi bumaze gushyika ku bitaro bya rwakarede ese abantu ba- bavugwa na leta ba- baramaze kwemera ko bakoresha kuko turazi yuko iyo haje ubuvuzi bushasha buzimbye abantu bakoresha mituweli batemerewe kubukoresha Mm.
hanyuma icya kabiri nagenda mubaze mbega none umuntu amaze kurwara ubwo haba hari ibyizigiro ijana ku ijana yuko ashobora kuzokira mu gihe ibyo bintu amaze kutudanura- kutudondagura yo- yo- yobikurikiza yego urakoze cyane Hama yose itoto- Eh, hari ufite ikindi kibazo
nayo mfite ikindi kintu hama ikindi nacyo ni uko dusubiriramwo akigora akaraba ukuntu tuba akatubwira yuko ingene umuntu yoyirinda n'ingene yomenya ko arwaye iyo ndwara y'amasiga urakoze cyane murakoze murakoze yosefu muganga duhere kuri bucumi yavuze ati iyo agiye ku mwanda muto ah, hari igihe biba bisa na jone canke byera ah, biba bisigura iki Eh, yongera abaza ati eh, umuntu ayokora iki kugira ngo yirinde amafyigo yirinde indwara z'amafyigo Ah, ibyo bibazo ndakeka kimwe muri cyo wari waki- wari wacishe ariko tugiye kuri olivier yasiguye umugenzi canke inshuti yiwe f- yari yagwaye ma- indwara z'amafyigo aravuga ati baraja mu buryo bwo ku- kumuvura baragira iyo ubwo buryo bwa dialize ariko bahava baramurungika muhira kuri kuri aho iyo ageze kuri ico kige- kuri urwo rugero bigenda gute yomwitaho gute umurwayi wiwe
Eh, urakoze oriane Eh, aha, kuri iki kibazo cya bucumi eh, abagira ati eh, iyo umuntu afise arahongira umwanda mutoyi usa n'umutoto ubenge canke wera nk'amazi ati biva kuki iyo umwanda mutoyi usa n'umutoto ubenje ni ukuvuga yuko haba harimwo imicafu myinshi n'amazi make kenshi usanga uwo muntu afise uwo mwanda mutoyi usa n'umutoto ubenje aba atamazi akwiye aba yanyoye cyangwa aba yataye amazi menshi mu mubiri wiwe iyo umuntu rero afise umwanda mutoyi wera ni ukuvuga yuko aba yasohoye amazi menshi n'imicafu aho o niho bitandukaniye ni ukuvuga yuko amazi aba akwiye mu mubiri wiwe agasohoka ku rugero rukwiye n'imicafu igasohoka ku rugero rukwiye hanyuma bose ari bucumi eh, na joseph mbere na olivier sasiyo ukigarukako ati iyo ndwara y'amasigo twoyirinda gute ibimenyetso byayo ni ibihe iki kintu ni ikibazo abantu benshi bakunda kubaza Eh, icya mbere kwirinda indwara y'amasigo ni ukumenya yuko iyo ndwara uyirwaye cyangwa utayirwaye aho umuntu wese ategerezwa kwipimisha kwipimisha naho ni umukoyo umuntu atanga tukawupima hariho ibimenyetso turonderamwo by'uko umuntu yoba afite indwara y'amasigo ibyo bimenyetso tubisanzemwo kuko eh, mu gifaransa turondera ibintu byitwa poroteyine ibintu byitwa rekosite n'ibintu byitwa emasi Eh, ahanini ni ibyo turonderamwo kumwe na girikoze ibyo tubisanzemwo icyo gipimo tuca dutuma ko umurwayi nyuma y'amezi atatu tukagisubiramwo tugisubiyemo tugasanga kimwe muri ibyo kirimwo uwo murwayi tuca tumubwira ko arwaye amasigo naho yoba akomeye gute aba arwaye amasigo tukaca turondera igituma yarwaye icyo ni ikintu cya mbere umuntu wese yategereza gukora kugira amenye yuko amasigo yiwe arwaye cyangwa atarwaye hanyuma iyo akomeye nyuma tukamupima ubwa mbere tugasanga ibyo ntabyo afise abakomeye tumupimye nyuma y'amezi atatu tugasanga ntabyo afise abakomeye ni iki ategerezwa gukora kugira ngo akingire ayo masigo yiwe ategerezwa kugira ingendo nziza yo kubaho ni ukuvuga yuko ategerezwa kwirinda ibyo bintu byose bishobora konona amasigo yego tugiye ku kibazo Kuvuga?
eh, tugiye ku kibazo cya olivier kuko ndakeka abenshi baza gufashwa n'icyo kibazo cy'uyu muntu agize diyalize yagize ibibazo birengeye akarinda yivako ntudusobanurira yokora iki muri icyo gihe
urabona uyu murwayi wa olivier eh, yaragwaye diyabete ironona amasigo hanyuma arajya muri diyarize gushyikaho umuganga yamukurikirana amubwira ati hagarika uwo murwayi ari muhira anywa amazi akwiye mugabo ubwenge buri ko buragenda icya mbere nari nkeneye kumenya ni imyaka yiwe hanyuma eh, eh, ikindi umuntu yari akwiye gukeneye kumenya ni ibipimo by'amasigo yiwe mugabo ngerageje kumwishyura iyo umurwayi agiye muri diyarize ari diyabete yononye amasigo yiwe mu bisanzwe uwo murwayi ategerezwa kuguma kuri diyarize kugira ngo umuganga avuge ati ahagarike ibyo ari byo byose hariho impamvu izo o ntazo yambwiye hanyuma ubu nimba ariko arata ubwenge ni ukuvuga yuko amasigo yiwe ariko arononekara cyane none yogaruka kwa muganga ya-
Ag- agarutse yaba ngo imicafu amufashe.
yari mu maraso ubu iriko iragwirirana iba myinshi ubu igikenewe ni ugusubira kuri diyarize Mm.
ni ugusubira kuri diyarize kuko ino dukoresha diyarize mugabo eh, kuvura amasigo barashobora kumuha isigo barashobora kumutera ifyigo rikora neza rikaca ri- rikora eh, rikayungurura neza amaraso ibyo murabikora ngaho kuri rura karede
oyaye erinda kuja hanze y'igihugu ibyo turakora ngaha mugabo ndiko ndishyura olivier ibintu du- bashobora kugira uwo murwayi wiwe Mm.
Eh, arashobora gusubira muri diyarize barashobora kumutera ifyigo cyangwa hari ubundi buhinga buhanitse cyane ubu ubu ariko baragerageza mugabo ku bantu ntiburageragezwa mugabo ni ku bikoko bwerekana yuko hariho ibintu byitwa reserire sushe mu kirundi sinzi ingene nobyita batera umuntu bikaca bigenda gusanura twa duce tw'amasigo tudakora tugasubira kumera bushasha tugakora neza kuko hari ivyigwa byagize ku bikoko eh, vya- vyerekanye yuko ivyo bishoboka urumva rero Olivier uwo murwayi wiwe yamusubiza kwa muganga bakaraba koko yuko yosubira kuri diyalize Mm. ku kibazo cya yosefu yabajije ubu- uburyo bw'ubuvuzi kumbure bwa mituwere yavuze ati kenshi iyo ubuhinga nk'ubu buje bwo kugira nka diyarize mu gihugu usanga buzimbye mituwere irariha ubwo buhinga
egome eh, aha hariho inite ya diyalize iri ngaha mu bitaro rw'akarede mugabo hariho na inite ya diyalize i- i- i- iri prive itari mu bitaro ni kirinike yigenga ni ukuvuga yuko iyo kirinike yigenga niho ubwo buhinga bwa diyarize bwatangura ngaha mu burundi bo baragira diyarize no kuri abo bantu bazoguma kuri diyarize ubuzima bwose abo bantu rero mituwere abakozi ba leta bari muri mituwere mituwere yaremeye kubarihira ibice mirongo umunani ku ijana kandi ugiye kuraba abo bantu barihirwa ibice mirongo umunani ku ijana nibo usanga bagira diyarize neza kuko umugore ategereza kuyigira gatatu mu ndwi ayigize gatatu mu ndwi acamerera neza ubuzima bugashobora kumera neza ugereranije n'ukungene yari ameze ubu rero irabikora mu gato ko turasaba yuko n'abo bandi mituwere yobarihira turacasaba
none kuri iyo mirongo umunani ku ijana ugereranyije nangahe diyarize mu bisanzwe nk'iy'ukwezi cyangwa nk'iy'umurwayi aba akeneye iyo mirongo ibiri ku ijana aba ari nkangahe
dufashe diyarize gusa tudafashe n'ibindi bijyanye n'ibindi bijyanye seanse ya diyarize ni ibihumbi amajana abiri ni ukuvuga mu ndwi ni ibihumbi amajana atandatu mu kwezi ni ukuvuga imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane by'amarundi mirongo umunani ku ijana iciba hafi umuriyoni n'ibihumbi amajana atandatu amajana umunani yego murakoze cyane reka twakire n'abandi banywanyi ku bibazo byabo turafise witwa rawutu rawutu turi kumwe rawutu mwiriwe neza ikibazo cyangwa icyiyumviro
mwiriwe rero nafite ibitungo ndababaza burya muntu usanga yarwaye amasiro ku buryo yononekara
rawutu vugira mu telefone neza tukumva ijwi risohoke duzi ijwi
rero nabagira ikibazo mbaza ati iyo ujya mu ntago y'amasiro agasanga yarononekaye ku buryo atacaho akimariye yuko bashobora kumuhindura bakamuha ayandi nicyo kibazo nari mfise urakoze cyane reka twakire na leonidas leonidas turi kumwe Alo? Eh, leonidas eh, mwiriwe neza ikibazo canke iciyumviro ufitiye muganga
yego mwiri ikibazo nagomba kubaza muganga Mhm.
jewe naje mu bagwaye amasigo ndimwo Mm.
ariko rero kandi nkaba nashaka no kunganira Mhm.
turaja kwa muganga ariko batubwira kunywa ry'amazi mugabo ntibatubwira urugero twoyanywako Mhm.
jewe rero nanje ubu ndi ku miti nayimaze ejo Mhm.
mugabo hari utubazo tumwe tumwe ndeko umuntu akunda benshi usanga usanga umuntu n'amabanga yarubatse ariko byanka yuko ayarangura Mhm.
biva kuki ni kubiza kuki Mhm.
ako ni akabazo ka mbere Mhm.
akabazo ka kabiri nk'ubu jewe ndi mu- turi abantu batoya kandi twabiri twabiri umuntu arwaye amasigo yo kwitwara gute yokora udukorwa duto duto Wabwira- cyangwa bandanya akora byogenda gute Mm, wobwira muganga imyaka yawe kuko yari yipfuje kumenya bamwe bamwe imyaka yabo baf- bagwaye iyi ndwara
eh
Uge- nicyo ugereranyije nagomba kunganira murakoze uri hagati na hagati y'imyaka ingahe ga leonidas
yamaze imyaka mirongo ine n'ine Mm, murakoze cyane leonidas mwe muganga nyandwi duhere kuri rawutu yabajije ku ikibazo n'uherutse yari yabajije ku byerekeye amafyigo yandi umuntu ashobora kuronka mwoba hano iki boje hanze y'igihugu ntihehe bashobora kwitura ku bakeneye amafyigo mashasha
Eh, urakoze kuko mu buhinga bwo kuvura amafigo n'ibyo harimo diyarize mugabo harimo n'ibyo yuko umuntu ashobora kuronka ifigo eh, ahawe n'umuntu eh, canke ifigo bakuye ahandi ku muntu eh, asa n'uwo bayitavye imana muga ubwo buhinga ngaho iwacu mu burundi ntabwo turashikako kuko eh, bukeneye yuko haba hariho laboratwari zikora neza haba hakeneye yuko hariho abaganga babaga bateraho amasigo bakora neza hanyuma abaganga bize kuvura iby'amasigo turahari gukurikirana abo barwayi hanyuma hakaba hakenewe n'imiti ijyana n'abo bantu kugira ngo iryo sigo bamuhaye ntiriryononekare iyo rero umuntu abishatse nk'ini iwacu ari ngaha mu burundi ategerezwa kujya hanze naho nyine turamusigurira neza yuko agiyeyo n'imiburiburi ategerezwa kumara amezi atandatu n'imiburiburi aho hantu bamutereye iryo figo kuko nk'akarorero nk'i burayi umuntu wateye ifigo ntashobora gusubira inyuma atamaze umwaka ni ukuvuga yuko umwaka wa mbere ni umwaka ugoye cyane umuntu ashobora gutakaza iryo figo uwo mwaka uheze uwo muntu atagira ingorane nkeya cyane n'imiti mikeya bari karafata no kumukurikirana bica byoroha iyo mu burundi haba hariho amalaboratwari ameze neza iyo miti ikaba ihari n'abo baganga batera amasigo ntacobuza yuko ibyo bintu twabikora hanyuma leonidas nawe hariho ibyo yavuze wararwaye amasigo yavuze ati amazi twayanywera igihe ikihe ibyo nayo nabivuze amazi urugero baguhaye utegerezwa kuyanwa buhoro buhoro kuva mu gitondo ubyutse gushyika uje kuryama urashobora kuyanywa gatatu ukavuga uti mu gitondo ndanyoye icya gatatu saa sita icya gatatu mu ijoro icya gatatu ibyo birashoboka mugabo jewe ikintu nanse nuko hariyo abantu bahora bavuga ati jye mu gitondo ndabyutse ngo nyoye amazi yose ngo niko bambariye cyangwa ndayanyoye mu ijoro oya suko mbere ku bantu barwaye amasigo igihe cyiza cyo kunywa amazi cyiza ntihagire umuntu ayanyoye agiye kuryama akaca aryama kuko niho amasigo aba ariko arayungurura neza umuntu atari ko arirukanga mu bindi mugabo ingaruka mbi ni uko aryamye yanyoye amazi menshi ataza arabyuka mu ijoro agenda kwihagarika ntasinzira neza bukeye amera nk'umuntu yataye inguvu n'akazi ntasubira kugakora ni byiza rero kuyanywa ku mutaga kuva umuntu abyutse gushyika aje kuryama hanyuma hariho ingaruka mbi zijyanye n'indwara y'amasigo yavuze ibi byerekanye no guta ubushobozi ku mugabo ibyo ni ibintu bishikira bishikira abantu barwaye amapfigo bivana n'iki bivana n'uko umuntu aba yakamye amaraso kuko indwara y'amaraso iratuma umuntu akama amaraso hanyuma ikindi nacyo bigatuma n'uko umuntu ataba nguvu aba afise ataba afungura kuko kenshi arashobora kuguma ahagurwa akadahwa mu gihe amagara yawe atameze neza udafise inguvu udafise amaraso akwiye urumva yuko hariho n'ingaruka mbi zica zijyako mugabo hariho rero n'ibintu byitwa amahormone atuma umuntu ashobora akabura ubwo bugabo acagabanuka cyane kubera iyo ndwara y'amafyigo ibyo byose birashobora kuzana izo ngaruka mbi mu myaka yiwe mirongo ine n'ine izo ngorane zishyitse umuntu ataraba neza ko ari ayo mafyigo cyangwa ko ari ikindi none hari imfungurwa wamuhanura kugira ngo wagarure inguvu kumbure yayigarure n'amaraso kugira ngo kumbure bimufashe mu kurangura amabanga yabubatse ko yavuze ngo aracyari muto kandi biragoye
ibyo o ni ibintu dutegerezwa kuvura kuko iyo ikintu cya mbere dutegerezwa kuduza amaraso yiwe kuduza amaraso yiwe rero umuntu agwaye amasigo hariho imiti yitwa eritropoyetine eritropoyetine ni inkabuzo ikorwa n'amasigo igatuma igena umusokoro w'amaraso hanyuma igakabura uwo musokoro kugira ngo amaraso mu mubiri akwire mu gihe rero umuntu arwaye amasigo iyo nkabuzo ntayaba afite tuca tuyimutera hanyuma ikata igenda igakabura uwo musokoro ni ukuvuga hariho urugero rw'amaraso ategerezwa gushikana tururabira ku kintu cyitwa hemoglobine umuntu arwaye amasigo hemoglobine yiwe itegerezwa kuba iri hagati ya cumi na rimwe n'igice na cumi na kabiri n'igice aho umuntu kandi bikaguma uko nyine kuko biduga bimanuka bica bizaniramo n'indwara y'umutima n'izo ngaruka mbi zo kutarangura amabanga y'abubatse hanyuma n'icyo kintu kijya gituma agwara umutima nicyo cya mbere gituma abantu barwaye amasigo bapfa ni ukuvuga yuko ibyo yofungura ubwa mbere hariho uwo muti tutegereza kumutera amaraso yiwe akaduga hanyuma ategerezwa gufungura ibintu bidashobora kumunonera amasigo hariho ibintu tubabuza abarwayi nk'ibintu by'ibyabo ini wacu umuhwi tubabuza kubera urimo potasiyomu kubera potasiyomu ikiduga ikaba nyinshi mu maraso umutima ukaca uhagarara umuntu agapfa hariho ibintu byitwa amashokora ayi bujumbura birahari hariho ibyitwa amagato birahari hariho ibyamwa baba bumishije ubumarimantasiyo birahari hanyuma imboga imboga arashobora kuzifungura naho zirimo potasiyomu mugabo arateka amazi ya mbere ajya zigiye gusha akayasesa kuko aba arimo potasiyomu nyinshi hanyuma akabandanya ate- abandanya ateka izo mboga hanyuma hariho n'ibindi ategerezwa kurya buhoro buhoro ibiraya akabirya nka kabiri mu ndwi cyane rimwe hanyuma igitoki arashobora kukijya rimwe cyane kabiri mu ndwi aha ndi ko mvuga ku bintu dukunda gufungura twebwe abarundi umuceri arashobora kuwurya rimwe cyangwa kabiri kuko aha a mu burundi nta muntu yize ukungene yofasha imfungurwa abantu bofungura barwaye amafigo twebwe abaganga rero tuvura amafigo kubera tuba twarabyize turi ko turiga nitwe tuca tubafasha muga mu bindi bihugu haba hariho umuntu ashinzwe kumenya no gusigurira abarwaye amafigo ibyo bategereza gufungura n'ibyo badategereza guf- gufungura murakoze cyane muganga reka twakire abandi tufise ku murongo adolphe adolphe turi kumwe
mwiriwe mwiriwe neza
Eh, je nari mfite nk'ibibazo bibiri mbaza uwo muganga yego mu majambo make Eh, icya mbere nagomba ndamubaze nk'umuntu afite ifigo rimwe ntashobora kubaho rimwe bararikuyeyo cyane ryarononekaye Mm.
Icya- icya kabiri kijyanye n'abantu usanga ah, kenshi naba ndabibona ugasanga bicaye nko mu kabare ah, ariko aranywa nk'inzoga afise n'amazi twarya yo mu ino tuvuga kinju sinzi yo mu Mm, yo mu kari.
ducupa Mm.
ego ugasanga ariko aravanga amazi anywa n'inzoga amazi n'inzoga Mm.
ese nk'uwo muntu ko umenga bari ko yarenze urugero y'amazi na alcohol ameme cyane mwumva na shandamubaze yuko atangaruka Mm.
biba bifite Mm. urakoze adolphe reka twakire na ernest ernest turi kumwe
yego ndabumva Eh, ikibazo
yego ndagomba kumubaza nk'ibibazo nka bibiri Mhm.
bwa mbere yatubwiye yuko umuntu ashobora gu- gutera ifigo rindi mu gihe irindi ryononekaye tukaba tuzi ko mu burundi ibyo batabigira mu- mu- mu- ari nk'umu- nk'umukene mutoyi eh, dufata ba ruguru bisaba uburyo bungana iki kugira ngo ibi- i- i- ashobore guteza iryo figo n'icyo kintu yavuze cy'amezi angahe umuntu ashobora kurindira ubona umengo ni ibyo twara nk'uburyo bwinshi hanyuma ikijyanye n'i- n'iyo mituweli yavuze yuko bashobora kubarihira mirongo umunani ku ijana none abatagira mituweli bobo barigura wumva byogenda gute nta nta kuntu leta yobika iratunganya kugira ngo na bato bato bashikirirwe kugira ngo bashobore kwivuza bose hanyuma nizera mwese murakoze urakoze cyane ernest reka twakire umunywanyi wa nyuma richard richard turi kumwe
yego ndabize mwiriwe mwiriwe neza
nagomba mbaze utubazo tubiri umutumire Mhm.
ikibazo cya mbere nari mfise nashaka kumenya ukuntu ku bijyanye iyo ndwara y'ifigo ukuntu yandura uko umuntu ashobora kuyandura ikibazo gikurikira hari ukuntu nk'akarorero umuntu ashobora kunywa amazi ariko akagira agahengwe ari uko ayo mazi ayasohoye umva mvuga ni agaca aguma aja kumanda moto y'umwanya wose umva ari ari uko aje kunywa ayo mazi nagomba uwo muganga ambwire iyo ndwara ibituma kuko urabona nk'iyo umuntu agira amazi agaca aguma agomba kuja kuri peti bideje mpaka ayo mazi amuhezemwo nagomba ntomorere iyo ndwara iyo ariyo Murakoze.
subiramo icyo kibazo cya kabiri uravuze uti, ikibazo aho gihagaze iyo umuntu agumye aja ku mwanda wa kabiri akumva a- aruhutse ari uko awugiyeko
nari mvuze nti iyo umuntu anyweye amazi menshi hari igihe aruhuka yuko aruhuka yuko ayo mazi amuhezemo umva akaguma aja kuri petit deje ku mwanda mutoya Mm.
umva nagomba namaze yuko ari indwara kuko nk'uwo ari umuntu ashaka amazi umva ayanyoye ugaca usanga aguma ashaka kuja ku mwanda mutoya mpaka aronka agahe ingaruka avuye ku mwanda mutoya Mm.
umwanya wose niba ari ikibazo Nashaka cy'amafigo namaze nagomba namaze kuba ikibazo giterwa n'amafigo canke iyo ari iyindi ndwara aba asanganywe mu mubiri Mm, urakoze cyane richard muganga Urakoze ibibazo nawe.
bya adolphe ernest na richard adolphe yabajije iyo umuntu afise ifyigo rimwe bigenda gutera ashobora kubaho afise iryo fyigo rimwe
yabaje n'ikibazo cy'ubu cyaberekeye abahora abona mu kabare bavanga amazi n'inzoga kumbure kugira ngo ubukare bw'inzoga ntibube bwinshi mu mubiri ibyo nyabuze ati nta ngaruka byo biba bifise duhere kuri ibyo bibazo bya Adolphe
yego umuntu arashobora kubaho afite ifyigo rimwe ibyo o ifyigo murazi ko umuntu mu bisanzwe aba afite amashyiga abiri mugabo hari abavukana ifyigo rimwe cyane abantu bagira indwara y'ifyigo bakarikuramo agasigarana rimwe ifyigo rero kiri mu bihimba bifite ubushobozi iyo rimwe ritagikora irindi rica ribyimba rigakora cyane rigakora akazi kakorwa n'amasiga abiri kandi umuntu arashobora kubaho neza atangorane afite ifyigo rimwe mbwa muri icyo gihe kubera ari ifyigo rimwe ategerezwa n'imiburiburi rimwe mu mezi atandatu agenda ku muganga w'amafyigo aguma acunze yuko iryo fyigo rikomeye rikora neza kuko rigwaye murumva ko ari iyindi ngorane hanyuma n'impanuro akamukugenera ubungabunga hanyuma iki cy'abantu nabo bavanga inzoga n'amazi mu kabare iki ni ikintu cyiza cyane ababikora n'ukuri ni ibintu byiza ko ndiko ndabihanura n'abantu uti kuki inzoga igizwe n'amazi igizwe na alcohol igizwe n'isukari hajya abantu bavuga ati ko ndiko ndanywa inzoga ndiko ndanywa amazi nibyo alcohol ikora iki mu mubiri ku mafigo alcohol ihamagara amazi ari mu duce tw'umubiri twita amaserire ayo mazi akacaza mu migende y'amaraso amaveso nicyo gituma muze muraba umuntu yanyoye inzoga usanga yarandiriye umutsi ni ukuvuga yuko aba ariho amazi menshi aba yavuye mu mubiri w'umuntu ari muri iyo mitsi y'imigende y'amaraso hanyuma ni ukuvuga yuko urugero rw'amaraso n'amazi ruca rwongerekana mu mubiri umutima ukaca utera cyane kugira ngo ya maraso agende mu mafyigo amafyigo ntacyo akora akazi kayo ko kugabanya ayo mazi aba ari menshi mu maraso umuntu rero akaca atangura kujya ku mwanda mutoya abanywa inzoga barabizi iyo umuntu yanyoye icupa rimwe gusa agiye ku mwanda mutoya atangiye kujya ku mwanda mutoya umwanda mutoya asohora uhakwa kungana n'amacupa abiri iyo nzoga yanyoye kandi yanyoye icupa rimwe icyo ni igikorwa kimwe cya alcohol ku mafyigo no ku mubiri hanyuma isukari nayo nyine ikora nk'amafyigo nk'iyo alcohol isukari ibaye nyinshi mu mubiri ihamagara amazi ari mu maserire y'umubiri akacaza nyine muri iyo migende y'amaraso hanyuma amazi akaba menshi mu maraso gutyo umutima ukaca utera cyane amafyigo nayo akazi kayo ni ukugabanya ayo maraso ayo mazi ukaca usanga rero umuntu ataye amazi y'iyo nzoga yanyoye ataye n'amazi yari mu mubiri atanyoterwa cyane tuko turaca ku musozi w'ikiganiro kumbura ikibazo gihambaye cyerekeye mituwere yavuze ati abadafite mituwere Ernest buriha nkangahe kubera ko tujya ko abayifise bari nk'ibihumbi miliyoni zibiri ku kwezi abadafite mituwere bobo bugeranye nk'angahe abadafite mituweri nk'imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane ku kwezi hanyuma yavuze ati none muri ibyo byose leta hari ikintu iri kirakora nicyo nama ndiko ndavuga ubwa mbere abantu barwaye bategerezwa kugira amashyirahamwe yabo bakivugira bakavuga ibyo bakeneye bubafasha hanyuma icya kabiri abantu bategerezwa kugira ibintu bitwa mituwarite de la sante bakavuzanya hanyuma leta nayo kuko amasigo indwara y'amasigo ni indwara ngendanwa zitandurwa ikagira umugambi utomoye wo kuvura izo ndwara kuko nk'ibi by'amasigo mfashe nk'akarorero mu bihugu byinshi bya afurika n'iby'i burayi amaleta arashyira aravuza aba barwayi barwaye amasigo nko muri diyarize iravuga iti leta ati hariho urugero rw'amahera twebwe diyarize tuzotanga ayasigaye umurwayi azoyirihira cyane ni asiranse arimo izomurihira murakoze rero birakenewe cyane yego murakoze cyane rwose dr joseph nyandwi kuri rwakarede mukamenge ibujumbura mu burundi ku nsobanuro insiguro muduhaye ku ngorane z'amafyigo turashimiye n'abaterereye n'ababajije ibibazo n'abaduteze amatwi mwese muri iki kiganiro muri sanga cy'amagara y'abantu mwari kumwe na oriyani itanga ishaka naho ubutaha mwakoze cyane